bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana karwera afata icyemezo cyo kwirukana ka nkindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino ariko senda ndakugire uzikurikire umiraho abiri oya mama oya oya rwose kankindi se umukomeyeho nkandi ntugukoresha vuga niba ari we mukoresha wawe njye nikuriremo akanjye oya karindwi nabivugira ariko se ubundi ubundi senza ufite ubwoba bw'ikimumbarire rwose ntabwo njyewe njyewe ndamutinya mukama Ndabwira.
njyewe yanjye rwose None.
ntabwo bafitiye Njye nta- ndabona nta n'impamvu ukwiriye kubugira rwose Ye.
ko kankindi yasimbutse inzego akusaba uruhushya nk'aho nyuma ya bose ari wowe ukurikiraho ubwo rero rero mukamana njye nimunyumve nabi aya ntabyo Oya, kumva oya, nabi njye nta ruhushya yansabye urumva ntabwo yambwiye ngo ngo ntubwirire mabuja ku telefone ya bose yari yamunaniye ariko ubundi senza Mbese ubu ngubu reka uri nkubaze Ndakubona.
kuki uwo kankindi atari nyibwirira akakuntuma utyo mabu yego uranywaho uri gatumwa ariko amana ariko ariko rero buriya ntabwo imana buriya ntuzi ko gutinya ngo ngo ngo ntinya njyewe ntinya senza kankindi Yewe ntinya.
ariko mabu kuko kankindi agira noneho rero ndi igisimba aho ni igisimba senza aha rwose rwose aha mabuja ntu- ntimurakare ngo munyumve nabi ibya kankindi njye ubona ari ikibazo nk'iki none se urumva atari umunyamafuti Nanjye- kuko mbese ushaka kumushyigikira ariko ngewe mabu ngewe rwose nta nubwo numva icyo senzage rwose ubwo nayo w'icyashya yawe ubundi uhura se wawe kama ubwo wabaye Urabura iki?
ubwo rwose si- si- sinahiye kuko nta n'igishyushye rwose Oya, nawe oya, Urumva? njye nta mpamvu n'imwe rero mfite yo kumushyigikira none Urumva?
naho rero none ni ikihe kibazo Eh, Na- na- nta kindi yakuntumyeho urumva Eh.
sibyo senza hari icyo yakuntumyeho ntacyo kirahari Ibyo rwose kandi nanjye nanavuga ariko ko nanabyibagiwe ibyo birakureba nese ubu urinda witeranya na mabuja uyigiti yiteranyirize ikize nyinshi Ibinyobere.
rwose ntananiyakanata kumara iki nyine Ibyo birinda- birakureba.
Eh, aho gute ngo uriya araje araje Ni- ni- niko kanyi ubwo ureteta ugera amasaha kubira yewe nabanje kunyura kwa muganga mawe wasabye n'uruhushya
kubira mwaramutse ariko gukomera kanye yawe twaramutse nyine ntuturuzi se ndakubaza uwo wasabye uruhusa ntusubize nabivuze ariko nabanje guterefona bosi hanyuma ubwo Ni- ntiwongere kumbwira ibya muganga urumva ngenda kubaza subiza uwo wasabye uruhusa ariko nasenzage uwo namubwiye ngo abambwirire Si- si nguyu se wamubajije niba hari icyo yambwiye senza hari icyo yambwira njye rwose rwose ngiye kuva aho ngaho rwose mbeshya ukuri kw'imana nta kintu nakubwiye ntaho rero nanjye nta Taha.
kibazo ntaha reka kutwikira akazi none se uramwirukanye ntabwo Ma, cecekaho urumva uzagaruka uwo patiro wawe uratakugaruye uranyumva none se ubwo ko yari yambwiye ngo A- a- akubwira iki akubwira iki ndavuze ngo mvira mu murima cyangwa niba uzi kuri muteba wanjye ubisobanurire mbimenye Mwana, eh, si ishyano koko Nge- ngewe ndi ishyano ndi ishyano kanye ntabwo ari ntunyibahuke sindi mu rwego rumwe n'urwawe ntabwo ari mwebwe mvuze rwose mabuja ni umugani w'ikinyarwanda wowe kinyarwanda umugani w'ikinyarwanda si uwuhe buretse gato ishyano uzaribona urumva umunsi twakubajije aho umwana wacu ari uzabisobanura wicaye mu mazi ashyushye de Ah, mbisa mama.
nta soni ese waje nibwo nkihagera ariko ntabwo utinzeyo ashwe ntabwo byari birebire badusobanuriraga iby'indwara y'amakore amakore
Mm. amakore ni indwara ifata inka ikayibuza kororoka ku buryo mbese igera mu gihe cyo kubyara ikaramburura cyore komfiziho rero burya ngo iyitera indwara y'imisuha ese ariko njya numva bayivuga barayivuga rwose imfizi yarwaye amakore bikayitera imisuha bigaragarira mu kubyimba ndetse no kubabara mu bice by'imyororokere
yuuu mbese amakore ni indwara mbi cyane ubwo uzi ko hari igihe itera inka ubugumba neza neza ayiwe Hmm.
ubundi iyi nka yafashwe n'amakore irangwa no kubyimba mu ngingo cyane cyane mu mavi hanyuma yaba yabyaye ntibashe guta umuziha ariko akenshi iramburura inanuye guhera ku mezi atandatu ni indwara mbi ibyo ariko twari tubizi Mm.
igishya batubwiye ni uko iyo ndwara ishobora no kwandura ku bantu Hey.
Eh, ngo mu gihe umuntu abyaza inka akaba yakomereka Mm.
uretse ko burya no mu mata y'inka irwaye amakora habamo udukoko twanduza iyo ndwara Mm.
Eh, cyangwa se ukaba warya inyama zanduye ko numva bisaba kwifatira ingamba aha nicyo cyari kigenderewe rwose na veterineri watuganirizaga yatubwiye ko tugomba kwirinda gutizanya imfizi Mm.
kuko ishobora gukwirakwiza iyo ndwara mu nka y'imisha ba bandi bajya baza gutera ipfizi rero ni ukubamaganira kure ahubwo bataranavuga ikibagenza Mm.
uretse ko bashishikarije abantu bose muri rusange Mm.
guteza intanga urumva kuko aribwo buryo bwiza bwo kwirinda amakora akwirakwizwa n'ibimasa yego rwose ikindi batubwiye rero ni ukwirinda gukora ku kirambu cy'inka yaramburuye Mm.
utambaye twa tundi bavuga ngo ni ga cyangwa se uturindantoki ibyo birakwiye rwose hanyuma rero igikomeye cyane Mm.
ni ukwirinda kunywa amata adatetse Mm.
nubwo inka yawe kamwe yaba itagaragaza ibimenyetso Mm.
ishobora kuba yararwaye amakuru umuntu atabizi muri ibi bihe se hari abantu bakinywa amata adatetse karwe Karame.
icecekere rwose Kweli.
hari abantu babwirwa ukagira ngo bavuniye ibiti mu matwi nakumirwa
hanyuma se karwe karame utambwiye iby'akazi kagenze neza kagenze neza uretse ko nirukanye kankindi kankindi se wamwirukanye yakoze iki Mm. ariko uguze igihe yaziye ku kazi kandi ntawe yabwiye ko afite impamvu ituma ari bukererwe Njye ariko yambwiye iki?
Eh, Hmm? namaze gukaraba rwose ndebye muri telefone Mm.
umuntu yampamagaye nuko mpita muhamagara muhamagaye arabimbwira ubundi mubwira ko nta kibazo ntabyo wambwiye rero kandi namaze kumwirukana nanjye ariko yingisha inama mbere yo gufata icyo cyemezo Hmm? mba nagusobanuriye pe ubwo rero byarangiye
ariko ubundi karwe karame kutajya gufata ibihano bingana gutyo ku makosa mato nk'ayo wabitewe n'iki sengeye kukubeshya byahuriranye n'inzika nari mufitiye nzika ki se kandi ziki si wowe watumye umwana wacu yohoha akaba araraguzwa mu bihuru buriya rero njye uko mbona ukuntu ari ntarabyemeza umva ni ukuri noneho se ukeneye iki kindi kugira ngo wemere ko ibiriho biba kuri rusiya kankenda bifitemo uruhare kubikeka ku byo ndabikeka mirongo cyenda ku ijana Mm.
ariko nyine iryo cumi riburaho kugira ngo ijana ryuzure umuntu yarirenganiramo rwose njye nta byo gukeka ndabyemeza none se kutigeze umufatira mu cyuho nawe akaba atarigeze abyatura ubwo urabyemeza uhereye ku ki ariko muga kankindi umworoyemo ipfizi nyabaki ni icyo akora abandi batakora erega kumwirukana si cyo kibazo mfite Hmm? ikibazo ni impamvu ibiteye Hmm? none se ubundi twigeze dusezerana amasezerano yo kuzadukorera akaramata none se nyine
yewe rero burya mu buzima bwanjye nanga ko umuntu yarengana bintarutseho none se ubwo yarenganye none se ko yasabye uruhushya nkarumuha yaza ukamwirukana ubwo ushyize mu bwenge bwawe wowe urabona hatarenganya ari hehe arengana se icyo uriya mutindi w'umugome reka ibyo tubyihorere bitaza gutuma tuvugana nabi tubyihorere nyine ese wiriwe mukama mwiriwe mabu yego Mm.
ese wowe ntunaruhuka uva mu murimo ujya mu yindi mirimo
yewe Aha.
ubu se naruhuka iki gihe rwose urugo rwanjye nkazarukorera ryari Hmm. ibyo ni bikike kandi noneho uri
noneho mabuje nawe none se imiti yica uduhumyo n'utundi dukoko ukozwe mu bibonobono no mu nyabarasanya nayo ntabwo uyizi ni ukuri mba nkwambuye na wa wundi nasanze ukora mu rusenda ni ubwa mbere rwose nari nkubonye Eh?
rwose mabuje nawe hari igihe ujyaho rwose ukanyisekereza
mugamba jya wisekera none se nagira nte ko ntabyo nzi ntabwo mba gusetsa ariko ahubwo nagize ngo wavumbuye uburyo bwo guteka imboga zibibonobono n'iz'inyabarasanya Igumane. Akoro rero yewe yewe rero kubera yuko mpinga imboga cyane Mm, gukora imiti yica udukoko rwose twangije ibihingwa nabihaye agaciro kanini mu buzima ndabibona rwose Hmm.
Mm.
burya rero mabuja karame umushongi w'ibibonobono Mm.
ni kabuhariwe mu kurwanya uduhumyo duterwa n'imvura Hey.
ndetse n'utundi duhumyo twangiza ibihingwa mu murima Mm.
Hmm, uko bimeze ese Mm.
Mm.
noneho rero w'inyabarasanya we Mm.
ugira akarusho Eh, kuko ushobora gukoreshwa mu kurwanya ubukoko bwinshi bwibasira ibihingwa yego Mm.
ni ukuri birantangaje mu buhinzi hari ibintu byinshi byinshi tutazi Mm, byinshi cyane niko Mm.
bimeze rwose ubu rero aho ndeba aha Mm.
ndafata aya mababi y'ikibonobono Yego.
aya ngaya ubona akiri mabisi ndayabona nuzuze iki gitebo Mm.
hanyuma nyakataguremo uduce duto cyane ubundi nyashyire mu mazi angana nk'uko amababi y'ikibonobono angana mbese uyinike mu mazi yego Ye.
hanyuma nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane Mm.
ashobora gukoreshwa nk'umuti wica uduhumyo mu bihingwa litiro icumi z'umuti wo mu kibonobono kandi Eh, zishobora guterwa umurima w'intambwe icumi ku icumi ko numva byoroshye kubikora biroroshye cyane rwose Eh?
erega buri byinshi byicwa n'uko umuntu aba atabizi byicwa no kutabimenya rwose Nibyo rero hanyuma rero Mm.
abaduhaye amahugurwa baratwihanangirije cyane nibyo Mm, ngo kubera yuko kugeza ubu ngubu ntawe uzi neza ingaruka uwo muti wagira ku mubiri w'umuntu Mm.
niyo mpamvu atari byiza kuwutera ku mbuto no ku bindi bice bishobora kuribwa yego yiwutera gusa ku mababi no ku butaka birumvikana Mm, Mm.
gutera ku butaka rero Mm.
ni ingirakamaro cyane birumvikana kubera ko indwara nyinshi harimo n'iy'imvura zishobora guturuka mu butaka ese Mm, wowe inyabarasanya nawe woroshye kuwukora cyane rwose Eh.
nawe nyine utegura igitebo cy'amababi n'amashami y'inyabarasanya n'akiri mabisi Mm.
ukabikataguramo uduce dutoya Ye.
ukabishyiramo amazi yego ariko nyine nayo ugapima angana n'amababi y'inyabarasanya uko yanganaga Mm.
ubundi ukabitogosa mu gihe cy'iminota icumi icumi yose Yi, cyangwa se nabyo ukabishyira mu mazi igihe cy'amasaha makumyabiri n'ane Eh.
biterwa nawe ndumva ntaho bitaniye Mm.
usibye mu mahitamo yo gutogosa iminota icumi ntabwo bitandukanye cyane rwose ubwo rero nyine uba ubonye umuti wica uduhumyo cyangwa udukoko tunyuranye Mm.
litiro icumi ziba zishobora guterwa mu murima w'intambwe icumi ku icumi Eh. yego umva atabikomeye ntabwo bikomeye pe ubu rero mukamana mfite ikibazo gikomeye ikibazo cyise kandi uzi ko nageze mu rugo nkabwira mugaga ko nirukanye kankindi nkabona ntibimushimishije na gato urabeshya yakugaragarije se ko atishimye yewe mukama Mm.
si ukubingaragariza gusa ahubwo yanabimbwiye mu magambo atomoye Ha, none wasanga kankinda kurusha imbaraga kuri mugaga wabwirinze se mabu mukama ntabyo nzi rwose ariko uko bimeze kose mugaga akomeye kuri kankindi Ya baba ibyo byo byari ibisanzwe ariko rero gira numvaga uramutse ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo atagombye kuguhinyura ahubwo yagombye kucyubaha ibyo nkubwiye niko byagenze rero niba ari uko bimeze rero Mm.
ibyo ari byo byose nawe ntiwari ukwiriye kwemera gusenya urugo ari gukimara kurwubaka none se nabigera ngende wumva igisigaye ari ugukenyera Yeah.
ugahangana na kankindi bya bindi ariko byeruye imbona nkubone naho ubundi yazagera ahakana umwegukana rwose burundu ugasigara ukanuye amaso uri nyirantabwa erega kankindi atatugarukiye mu murima byaba bimpagije Mhm.
nawe musa umugabo w'ubu wamuragira kugeza ryari nyamara ukwiriye kwirinda yewe ko basigaye ari iziragira zikicyura
ngende wumva ugifite akazi kanini rwose katoroshye Mm.
ni ukwitegura ingamba nshya rero aramutse amugaruye atanabikubwiye yewe Mhm. kandi yabikora abagabo ntiboroshye nanamugarura azagasanga umva di ubwo Ntabwo se waba nzamuhebera ugiye- mukama.
kumuhebera Mm.
ntaregoye bibaye ngombwa ahubwo se umuntu ntiyakwamuka akagera ariko akazana umuti umucubya icyo ni cyo ariko wajya ureka kuba umwana yego se rwose buriya buranga yirirwa yiratana imihanda yose bugahinduka umwaka ahubwo wa Hmm.
icyo ni cyo mukama oya wiba umwana rwose pe Yee, wiba umwana rwose
ayiwe ese uyu mugambi wo kwambuka akagera uzagwa amahoro ka nkindi ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri pajenozi ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri